basumba uwari uyoboye kino kigo
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane ibice bitatu ijwi ry'amerika mu burundi muri mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi no kudusanga kuri interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu no kuri facebook na youtube vowa radiyo yacu hano i washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabasuhuje mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi mbashimira kuba mwahisemo kubana natwe muri uyu mwanya ikaze mwese kuri radiyo yanyu murisanga murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
ngewe ndi hano kampala uganda
eee ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nongeye kubaha ikaze mwese muri iki kiganiro murisanga uyu munsi turagaruka ku kibazo cy'abangavu baterwa inda ishami rya oni ryita ku buzima wms rivuga ko abangavu babyara bafite hagati y'imyaka icumi na cumi n'icyenda y'amavuko ari bo baba bafite ibyago byinshi kurusha abagore babyara bafite imyaka iri hagati ya makumyabiri na makumyabiri n'ine iri shami rya oni rivuga ko abana babo nabo bashobora kuvuka bafite ibiro bike kuvuka batagejeje igihe no kugira ibibazo bikomeye bamaze kuvuka turaza kureba rero muri kiganiro hamwe n'umutumirwa wacu zimwe muri izo ngaruka twibanda ku zijyanye n'ubuzima cyane cyane ko umutumirwa wacu ari muganga kandi yakoze mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi zijyanye n'imibereho myiza y'abaturage ni madame odette nyiramirimo ndibaza ko benshi muri mwe mumuzi bamwe mushobora kuba mumuzi mbona nkubone cyangwa se ku mashusho ku batamuzi rero nta kibazo ndamubabwira muri make mu mwanya bityo mumenye uwo muri we muganira nawe kugira ngo mubashe kwisanzura nk'uko bisanzwe mube hafi rero ikibazo cy'abana batwara inda imburagihe twese kiratureba mukomeze muduhe nomero zanyu tuze kubahamagara ah, mubaze cyangwa se mutange inama n'ibitekerezo kuri radiyo yanyu abo twari kumwe hushize muribuka ko twaganiriye na padiri teofile hakizimana arashobora kuboneka no muri iki kiganiro ku bibazo by'abangavu batewe inda bafashwa na paruwasi ya kinunu aho ashinzwe urubyiruko kugira ngo rero abafashe eh, afashe abo bana guhangana n'ibibazo barimo byaturutse ku kubyara bakiri bato yatubwiye ko hafite abamutera ingabo mu bitugu muri abo rero baterankunga muribuka ko yavuzemo madame odette nyiramirimo tunabizeza ko nawe tuzamutumira aha, akatuganirira uyu munsi rero twamubazaniye nari nabibemereye kandi nk'uko nabibabwiye Um, ndamubabwira ni odette nyiramirimo wakoze umwuga wo kuvura ababyeyi imyaka myinshi nyuma aba umunyamabanga wa leta ushinzwe imibereho myiza y'abaturage aza kuba senateri aho yabaye perezida wa komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu nyuma yabaye depite mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa afurika y'iburasirazuba aho nanone yayoboye komisiyo ishinzwe imibereho myiza y'abaturage uyu munsi nk'uko nari mbivuze dr nyiramirimo umutumirwa wacu ari mu kiruhuko cy'izabukuru afatanije rero n'abapadiri ba paruwasi ya kinunu muri karere ka rutsiro aho avuka bashyize hamwe abana b'abakobwa babyariye iwabo babakorera ishuri ribigisha umwuga w'ubudozi guharanira uburenganzira bwabo babaha n'ubundi bumenyi butuma bagira imibereho myiza ikindi kandi ni umubyeyi dr nyiramirimo rero nk'uko nari nabivuze ni umutumirwa wacu nk'uko mubyumvise ni inararibonye mube hafi rero muganire nawe kuri radiyo yanyu hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndi kumwe na nelson rops ku buhanga bw'ibyuma afatanije na nadia taha nadia mu kanya arabahamagara ku mirongo ya telefone haba hamaze kuduha nomero zabo mwakoze cyane rero n'abandi turazitegereje reka rero tumwakire twakire umutumirwa wacu madame odette nyiramirimo uraho neza urakomeye muraho cyane yambanje kugushimira uyu mwanya uhaye radiyo ijwi rya amerika n'abakunzi bayo wakoze cyane rwose kwitabira ubutumire
ni ukuri nanjye ndabashimiye kuba mwantumiye kugira ngo tuganire cyane cyane tuganire n'urubyiruko n'abandi bose batwumva niba ah, bazadufasha nabo ah, gukomeza kurwanya icyo kibazo ah, cy'abana batwita cyangwa banahohoterwa bakaba ah, imburagihe Yego.
ubwo rwose eh, ndahari turaganira yego murakoze cyane uyu munsi rero turebe uh, tujyane cyane tuvuge ku ngaruka ndetse n'ibibazo by'ubuzima abakobwa batwara inda bakiri bato bahura nabyo hari ibibazo bitandukanye eh, nk'uko muza kubitubwira umukobwa utwite iyo akabyara imburagihe ahura n'ibihe bibazo Ah, nk'uko nari mbivuze twibande kuri ibi ngibi bijyanye n'ubuzima amagara m- mu kirundi nk'uko babyita cyangwa se sante mu gifaransa Um, mubishoboye mwabi- mwabitondagura ku buryo two nyuma twagenda tubivugaho buhoro buhoro Eh, ni ni izihe ngaruka muri rusange umwana agira umwana w'umukobwa ubyaye imburagihe agira cyane cyane ku buzima hanyuma ubwo munatubwira n'izijyanye n'umwana murakoze cyane Eh, nubwo mumbajije ku bijyanye ku buzima cyangwa ku magara eh, si- ndi buvuge ibijyanye no- n'ubuzima eh, nka sante cyangwa ibijyanye eh, n'ubuvuzi gusa kuko eh, umwana w'umukobwa iyo agitwita agira ibibazo bikomeye cyane cyane cyane bijyanye n'uko eh, n'aho ari ababyeyi abo baturanye abo babana abo bigana niba yigaga uko bari bumubone icyo kintu nicyo cya mbere eh, umwana w'umukobwa ah, kimutera impagarara ndetse akaba yagira noneho n'ubuzima ah, bubi bujyanye eh, navuga ah, no mu mutwe eh, ibyi- by'ibyiyumviro ikindi cya kabiri ni uko iyo umwana w'umukobwa atwise akiri muto cyane muto cyane ni ukuvuga munsi y'imyaka cumi n'itandatu iyo umwana atwise icyo gihe murumva umubiri we uba ugikura uba utaragera aho ukomera ngo ube umubiri wo gutwara inda ngo igere ku gihe cy'amezi icyenda ivuke neza nk'uko biba bikwiye kugenda yego bishobora kubaho ariko biba ritombora akenshi usanga abana b'abakobwa batwise muri iyo myaka iri munsi y'imyaka cumi n'itandatu eh, bagira ibibazo bikomeye ari muri cya gihe batwite eh, inda ikaba yavamo ku buryo bworoshye kandi igatuma yanagira n'ibindi bikurikira inkurikizi mbi eh, cyane cyane zijyanye no kuba hakwijiriramo uburwayi murumva inzira ya nyababyeyi iba yafungutse hakaba hakwinjiramo eh, infections eh, zinyuranye akaba eh, yagira ubuzahare bwanatuma ashobora no gupfa cyangwa se akaba eh, yazananirwa kubyara akaba ingumba byaturutse kuri iyo nda iyo inda rero ikomeje ikagera igihe cyo kuvuka mu gihe cyo kuvuka naho hashobora kuba inkurikizi nyinshi akenshi usanga ah, ubwo kubera yuko umubiri utarakura bihagije biba ngombwa ko bamubaga kandi yarashoboraga kuzabyara neza mu gihe yari kuba atwise ari mukuru ariko asho- eh, niyo abyaye akenshi kuko anihisha akaba yagerageza no kwibyaza akaba yabikorera cyangwa ahantu hadatunganye eh, ashobora kwangirika ah, mu gitsina akaba yakwangirika nyababyeyi akaba ah, yagira rwose indwara zikomotse kuri ibyo nyinshi mujya mwumva nk'abajojoba mujya mwumva nka abo inda yahitanye se kubera kuva cyane kubera eh, inkurikizi zabayeho mbese murumva ko eh, ibijyanye rwose n'ubuzima bw'imyororokere bushobora kuhangirikira bya burundu yego hanyuma Ibyo umwana rero nizo ndwara cyane cyane navuga z'ingenzi bijyana nabyo yego Eh, ku bijyanye n'umwana birumvikana hari bimwe mu mu- dushobora ku- kumva nko mu ma- mu byo maze kuvuga hari nko ku- kubyara nyine umwana ubu- a- aba umuntu abazwe hari ingaruka bishobora kugira yenda no ku mwana cyangwa se kuvuka kuba avutse imburagihe akavuka ari mutoya mwatubwira n'ibindi bibazo bishobora kuba ku mwana ubyawe n'undi mwana
ni umwana ubyawe n'undi mwana we rwose nawe aba afite ingorane nyinshi Eh, akenshi ashobora kuvuka atagejeje no ku biro Eh, niyo yaba yavukiye y'amezi icyenda asanzwe akaba yavuka ari eh, munsi y'ibiro eh, bibiri n'igice kuko navuga ko iyo bigiye hejuru ya bibiri n'igice ho nta kibazo biba biteye cyane ariko akenshi kubera nyababyeyi imutwaye iba ari ntoya cyane akenshi eh, abo bana b'abakobwa ah, baba bafite eh, navuga risike nyinshi eh, hari amagambo ayoberana mu kinyarwanda cyangwa agatinda kuza Eh, aba afite risike nyinshi z'uko abyara wa mwana igihe kitageze Yego.
akaba premature nuko akavuka ah, Adakuze.
mu mezi arindwi umunani icyo gihe rero uwo mwana uvutse icyo gihe hari byinshi aba abuze icya mbere aba ashobora no kunanirwa guhumeka akivuka eh, akagira ibyo bita mamburani yarine ni ukuvuga ko mu biha- ibihaha bye biba bitarakomera bikaba eh, byatuma ahumeka nabi bikaba byanamuhitana cyangwa se yanabaho hakaba hari umwuka wa ogisijene yabuze mu mubiri utuma hari ingaruka zizamubaho kera nk'igicuri inkwe n'izindi ndwara zijyanye n'imyangirikire y'ubwonko kubera umwuka wabaye muke muri icyo gihe cy'ivuka Mhm.
ariko kandi umwana n'ubundi uvutse eh, atagejeje igihe agira i- ibibazo byinshi by'imikurire akaba yagira n'ibibazo mbese eh, by'ubwenge nyuma kubera eh, uko yahungabanye akiri gatoya yego Eh, ikindi kuri abo bana eh, abana babyawe n'abana b'abakobwa noneho eh, bagira n'ibibazo by'ubuzima muri busa- muri rusange kuko umwana w'umukobwa ubyaye nta kazi afite nta kintu eh, kimufasha mu mibereho na wa mwana abaho nabi ari indwara zikaba zamuzahaza ari imirire mibi ikaba yamuzahaza ari noneho no kubonwa nabi n'umuryango umuhahana ugasanga aje adakunzwe ndetse n'umubyaye rimwe na rimwe akamubyara atamukunze ugasanga eh, n'ubuzima bwo mu mutwe bwa wa mwana burahungabaniye cyane ariko n'ubuzima bw'imibereho bw'imi- bw'imikurire n'u- na- na- n'ubuzima eh, bw'umubiri nyirizina ugasanga burahungabanye Mm, atazi nuko ashobora gufata uwo mwana kuko nawe ubwe nta nta experience afite aka- n'abantu bakamutererana akayoberwa uko amwitaho cyane rwose kuko eh, no muri iki gihugu cyacu kandi biba no mu bihugu byinshi eh, bimwe na bimwe eh, ntakwirirwa mvuga ariko eh, cyane cyane abumva ikinyarwanda mbona ari nabo bakunda eh, kugira iyo mico cyangwa eh, ako kamenyero ko kwahahana abana babyaye imburagihe kuko mu bindi bihugu hari n'aho usanga bishimiye ko umwana wabo w'umukobwa abyaye bakita kuri wa mwana ugasanga umuryango wose wahagurutse ariko eh, mu bo dusangiye ururimi rw'ikinyarwanda benshi usanga ahubwo babifata nk'aho ari icyago kivuye mu muryango ugasanga rero eh, wa mukobwa ubyaye baramutereranye ntibamufasha eh, ariko ubu nko mu rwanda eh, dukunda kubyigisha cyane eh, nko muri ako gace mwavuze mutangira iki kiganiro k'iwacu mu rutsiro aho hitwa ikinunu eh, ho ababyeyi rwose batangiye gusobanukirwa ko bagomba kwita kuri abo bana b'abakobwa babyaye bakanabigisha bakabigisha kurera bakabigisha bakinabyara bakabigisha konsa kugirira umwana isuku eh, kumufata neza ariko ibyo iyo bitabaye umwana uvutse rwose arahazaharira cyane kuko aba abyawe n'umuntu utazi uko ari bubigenze nawe kirerwa kandi agomba kurera yego Ye- ikiganiro rero ijwi ry'amerika ritegura buri munsi mu kiganiro muri isanga giha umwanya abakunzi b'ijwi ry'amerika bakabaza ibibazo bagatanga inama cyangwa se ibitekerezo nagira ngo tujye ku murongo wa telefone tubanze twakire ive bizimana uranyumva
nakumva wiriwe neza yego mwiriwe urahagana yego urahagana hehe
bujumbura mu burundi Mhm. ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
ahanini sinzi ko ari ibirere na bikurikiranye neza cyane sinamwumvise ariko ahanini na ngisoma ubutumwa mwatanze muri muri isanga yari yuko eh, hari abana babigemeye bashobora kwibaruka hakiri kare bigatera ingorane Mm.
nimba nabakurikiye imenganizo yego ibyo rero izo ngorane ziriho ziriho eh, kandi ziravugwa ahubwo nariko nifuza kumenya mbega mbega nivyo biratera ibikomere ku kuba yibungenze hataragera nko mu mico eh, y'ikirundi ugasanga arafashwe mu kibano kuko atabwirizwa gu- gufatwa kera hoho baraheza baga batamuco bifite igituma nyenge sinzi ko mu mitaho bakagira gute barabata mu kinogo iyo umwigeme ashoboye kubyarira nk'iwabo akabyara akiri muto cyane akabyarira iwabo baraheza hari ikinogo babatamo Mhm. nezere ko ubu byahindutse uravuze uti kera yego ubu bya- Mm.
kera hariho nko mu mico y'ikirundi twebwe twagutse muri iyo myaka iheze twarumva ko imbere y'uko tubaho umwigeme bishitse akabyara hakiri kare akanabyarira iwabo cyari igitutsi ku muryango bigaheza abana agomba bakamuta ahantu azamungukira n'uwo mwana yabyaye rero ubu twavuga tuti eh, birapfuma nubwo eh, hari ukuntu aheza agafatwa mu kibano nk'uko umenga yamenze agafatwa agakumirwa naho rero hari hageze aho bagira bati umuntu eh, wicitse akibaruka hakiri kare yokumvirizwa agatahwa agaherekezwa ikintu twakwita accompagnement psychosocial mu gifaransa kugira kumbure ntiyumve ko eh, atari uwuriho canke ngo yikubwire ubwiwe bivanye n'uko ikibano kiriko kiramwakira yego kimuha isura yindi yego Ye- iyo nota ni intererano yo kubona ko ibintu eh, byoroshirizaho kugira batahurwe ntibafatwe nk'ibicibwa ye- nubwo ingaruka zida- ziheza zikaba zikaba k'uwo yabyaye n'umwana yabyawe nyine Mhm. yego urakoze cyane rwose ive bizimana kuri iyo ntwererano yawe nibyo koko wunze no mu rya muganga yatubwiraga ko bi- abana ubu ngubu bafashwe neza muri hariya muri iriya paruwasi avukamo aho bita kuri abo bana b'abakobwa turaza gukomeza rero tubiganireho twizera kandi ko n'imigenzereze cyangwa se n'imyumvire izakomeza kugenda ihinduka abana ntibatereranwe baba babyaye cyangwa se abo babyaye urakoze cyane reka tu- twakire noneho benjamin eh, ndabihawe n'imana uranyumva benjamin ndibaza ko ashobora kuba arangayeho gatoya yaduhaye nomero twamuhamagaye bari bambwiye ko ari ku murongo benjamin halo benjamin ndiko ndabumva neza eh, ubwo telefone ngira n'ama ni connection
reka benjamin tube tumwihoreye gatoya turaza kongera tumuhamagare niba telefoni ye atabasha kutwumva nubwo twe tumwumva reka noneho padiri teofile ari ku murongo wa telefone teofile hakizimana muri paruwasi ya kinunu nagira ngo tukwakire nawe ku murongo wa telefone padiri uratwumva yego ndabumva neza ngiye mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe yego Ye- hari ibyo madame O- odette nyiramirimo yari amaze kudusobanurira nk'umuganga yatubwiye ibyaji- ibishobora kuba ku mwana w'umukobwa ubyi- ubyaye cyangwa se utwite hakiri kare Eh, mwebwe mwaganiriye n'aba bana hari ib- bimwe muri ibyo bibazo mwaba mwarabonye haba ku bana cyangwa ku ku bana bavutse cyangwa se ku babyeyi bababyaye muri makeya
Eh, murakoze cyane ndabashimiye kuri uyu mwanya mumaye nashimira eh, umutumirwa wacu mubyeyi wacu dogiteri odeta nyirabirimo Eh, nk'uko mubimbajije rero biriya bibazo koko bigenda bigaragara haba ari ku bakobwa ndetse no ku bana babyaye kiriya kibazo cy'abana usanga ba- bari abana babyara ubona yuko ari abana bafite ibibazo cyane cyane bagahura n'ibibazo by'igwingira biragaragara cyane ndetse bikanaterwa n'uko nyine eh, ari abababyaye ntabwo bazi ubu- bafite uburyo bwiza bwo kubitaho noneho hakaziraho na cya kibazo cyo mu muryango baba wa muryango utemera kwakira uwo mwuzukuru ube wamufata neza umube hafi urumva bigenda bigira ingaruka ko hari abana ugasanga bahura n'icyo kibazo cy'igwingira ku buryo ngiyo baje hano kuri paruwasi usanga batameze neza cyane cyakora ku bw'amahirwe bageze kuri paruwasi tugerageza kubitaho uburyo muri iyo minsi ubona yuko bagenda bagarura ubuzima abakobwa nabo twagiye duhura nabo benshi bagiye bahura na ziriya ndwara batubwiye eh, umuntu ashobora guhura nazo arimo arabyara akiri mutoya ku buryo hari n'abo bafite buriya burwayi bwo kuva hari abo- amakesi amwe n'amwe twagiye tubona kandi byose ugasanga byara- byaratewe n'uko kuba barabyaye bakiri batoya ibi rero byose muganga yagarutseho rwose n'ibibazo tugenda duhura nabyo kuri abo bakobwa ntabwo ari bose ariko haba harimo kesi zimwe na zimwe zifite bino bibazo yego murakoze cyane turaza kongera dukomeze tubivugaho eh, n'abo n'abo bana bamwe turaza kuganira nabo ariko reka nongere nsubire ku murongo wa telefone tubanze twakire umwe mu bakunzi b'ijwi rya amerika kuwa musabyimana uranyumva
ndabumva neza ndabumva ye urahagana hehe
bo yewe ndi mu rwanda ndi rwamagana yego ikibazo cyangwa igitekerezo Eh, bo yewe ntabwo ari ikibazo ahubwo na nashaka gutanga inyunganizi kuri biriya bibazo bariya abana babyara imburagihe bahura nabyo Mm,
cyane cyane ku bangavu nyine abo bakiri munsi cyane cyane imyaka cumi n'umunani iyo batewe inda tugize nyine buriya aba basambanyijwe bita gusambanywa ntabwo ari ugufatwa ku ngufu kuko buriya ufata ku ngufu umuntu nyine ubifite kandi umwana ntabwo tumufata nk'uwafashwe ku ngufu Ba- icya mbere ingaruka ya mbere bakunda guhura nabyo ni ibintu twagiye tubamo igihe dukoze imirimo itandukanye harimo kuba umukozi ushinzwe imibereho myiza mu murenge harimo kuba umwarimu muri sekondari ndetse ubwo nkaba ndi umwarimu muri kaminuza mhm.
Eh, twagiye tubibona kenshi icya mbere bahura nacyo ni uko habaho gutakaza ubumuntu umwana iyo yamaze gufa- gusambanywa atakaza ubumuntu iyo umureba ubona mbese imitekerereze ye yagize uko yangirika ni wa wundi uba udashobora gushyira ku gushyira mu bintu kwicara ahangaha dore icara wige tuza ntibishoboka ndetse kubera ko aba yatakaje ubumuntu aba- ndetse aba yangiritse mu mutwe icyo ni icya mbere icya kabiri harimo u- ubukene byanze bikunze umwana w'umwangavu wateye inda wasambanijwe akabyara imburagihe ahura n'ubukene butandukanye kuko icya mbere ntabwo aba aritegura kureba uriya mwana ibigenda ku mwana twese turabizi Eh, uriya mwana ntashobora kugira gute ntashobora mbese kubishobora ubukene uwo mwanya buhita bumufata kuko no gukora ntaba akibishoboye icyo cyari icya kabiri hanyuma noneho icya gatatu umwana ahura nacyo cy'ingaruka ni uko muri sosiyete uburyo bwo kuba mu mu muryango nyarwanda cyangwa se mu bandi bantu nabwo buratakara uriya mwana ni wa wundi uba utambuka akavuga ati ese buriya abantu barimo baravuga gute abantu barimo baramfata ko ndi umuntu wananiranye barimo baramfata ko ndi umuntu umeze gute ndetse umwana atinya sosiyete uyu atinya umuryango Eh, icya nyuma noneho rero ni ni ubuzima bw'ejo hazaza bw'uwo mwana ntabwo buba bugishoboka buba bugoranye Yes.
cyane aho ese bibaza uyu mwana ubyaye ku myaka cumi n'itanu cumi n'itandatu ese uyu mwana noneho azabaho ate azavamo umugore se azubaka azarera se ndetse ibyo bintu bimwe ngerageje kuvuga ni ibintu bikomeye cyane eh, twe twagiye tubona kandi tubona n'umunsi ku munsi akaba ari ari nizo ngaruka zikomeye bariya abana bahura nazo murakoze cyane murakoze cyane kuba kuba udusangije ku byo nawe wabonye kandi biguhangayikishije nk'uko bihangayikishije na eh, sosiyete nyarwanda muri rusange Eh, urakoze Mhm.
cyane
murakoze murakoze cyane Eh, m- dogiteri nyiramirimo reka twongere tu- tugaruke ibyo mukurikije ibyo murimo kumva abakunzi b'ijwi ry'amerika bavuga eh, mwabivugaho iki muri makeya Eh, ibyo abakunzi b'iyi radiyo ijwi ry'amerika bagiye bavuga rwose byose ni byo Eh, ari ive eh, bizimana yatanze rwose eh, igitekerezo avuga ah, ko kera babataga no mu rwanda ni uko muzi ko abakobwa batwitaga imburagihe babajyanaga ku kirwa ariko bo ntibabataga mu cyobo babajyanaga kuri icyo kirwa kugira ngo abashi baze kubatwara Eh, ariko bi- murumva ko babaga babajugunye ariko uyu munsi amahirwe ni uko ibyo bintu eh, bitakibaho Eh, ndashimira cyane n'ibyo padiri teofili yavuze kuko nibyo koko eh, biragaragara biragaragara kuri abo bana bavutse ku bana b'abakobwa babyaye imburagihe eh, cyane cyane icyo kibazo cy'igwingira cy'igwingira ariko no kuba abo bana baba badakunzwe nabyo bibagaragaraho bibagaragaraho ubona bafite ubwoba ubona umwana ujya ku- kumwegera akaguhunga ukabona yuko ari bake eh, bashobora kuba bakwiyumva ah, nko eh, mbese muri amvironoma cyangwa ah, ahantu bakunzwe ni ibintu rero usanga ko ari ikibazo eh, gikomeye kuri abo bana Eh, n'ibyo rero porofeseri musabyimana avuze rwose eh, usanga umwana iyo yasambanyijwe nk'uko yabivugaga eh, ubundi mu by'ukuri ni no gufatwa ku ngufu n'ubwo eh, aba eh, nta ngufu afite ariko umwana usambanyijwe afite imyaka cumi n'itatu cumi n'ine eh, mu by'ukuri n'aho baba bamushukishije ikindi ni ingufu bakoresheje ni ingufu eh, navuga zi- z'ibintu ni ingufu eh, za konvigisiyo cyangwa z'igitinyiro cy'umuntu mukuru wafashe ako kana ko eh, tubuze n'abafata abana ntabwo ari abo bahuriye mu nzira cyane cyane ni n'abo babana mu ngo Eh, ba nyirarume ba se wabo bakaba barabafasha abarimu babigisha bakaba barabafasha ni ikintu rero eh, wumva kibabaje cyane eh, ukibaza ndetse uburyo kizacika hano mu rwanda ho rwose babishyize no mu mategeko ko ufashe umwana a- a- akwiye guhanwa ni igihano cy'igifungo eh, cya burundu kuko ni ikintu ni icyaha ki- cy'indengakamere Eh, nibyo rero ibyo abatumirwa rwose bagiye bavuga eh, nabishimye kandi numvise koko eh, bagiye bunganira iki kiganiro turimo Mhm. yego reka noneho turebe ko twakwakira n'umwana n'umwe mu bana bahuye n'ibyo bibazo Eh, fiyete uranyumva
ndikukumva nuko wowe uri mu bantu bahuye n'ibibazo byo guterwa inda bakiri bato ntabwo turi kutu- bukumenesha amabanga ariko uratubwira muri rusange nk'ibyo wowe nk'ubuhamya icyo wowe wabonye mu bijyanye no ku- guterwa inda umuntu akiri mutoya ukurikije ibyo wabo- wiboneye n'amaso cyangwa se n'abo muganira bo mubana bandi badashoboye kubona umwanya wo kugira icyo batubwira muri aka kanya n'icyo batubwira iyo umuntu abyaye akiri muto ahura n'imbogamizi nyinshi Mhm.
icya mbere nabonyemo nacikiriza amashuri fatwa nabi mu miryango kuba ntigicibwa mu muryango no hanze hose
yego hanyuma u- ubibona ute wumva ari iki cyakorwa
kubera yuko nari nabyaye nk'undi mutoya nka mugenzi- na- na bagenzi ba- ba- banjye bose ko twaganiraga barambwiraga bati se two mufashwe niko dufatwa tu- kimwe n'uko twe twatinyaga kuvuga ko kuvuga ko ku- kuvuga abo twabyaranye nabo kugira ngo batabafunga ariko atari ukuvuga atari uko bo babafataga ahubwo ari uguti ari urukundo tuba tukibafite ariko bo batakidufite kuko bamaze kuzitera bahita bigendera ubu ngubu rero ukuntu mbibona iyo umuntu abonye abamuganiza agenda yirakira
Mhm. I- abo bantu murabahishira ubu se wumva ari byiza kubahishira cyangwa se bagombye nabo kuganirizwa ku buryo bagira uruhare mu burere bw'abana babo cyane cyane kuba barateye um- um- umwana n- ukiri mutoya inda Ubi- ubibona ute ku giti cyawe cyangwa bagenzi bawe iyo mubivuzeho mwumva hagombye gukorwa iki mwumva abo bantu koko bakomeje- bagombye gukomeza guhishirwa ntabwo twakagombye kubahishira kubera ko tubibona nyuma iyo bikiri imbere barakubwira bati tuzagufasha ariko babikubwira baki- bakiri guhiga inzira z'uburyo bacika ubwo rero bamaze gucika niho tutangira kwicuza tuyo tumenya tukabatanga Mhm. Ye. nuko sinzi niba wakurikiye ikiganiro uko mm, dogiteri odette nyiramirimo yari arimo kugenda abisobanura asobanura ibijyanye n'ingaruka ziba ku mwana w'umukobwa wabyaye hakiri kare niba hari ni- ikibazo wamubaza wifuza kumubaza ndagira ngo nguhe umwanya
ikibazo ikibazo nari nari kumubaza aho tujye bagiye babikemura cyari icyo kuba ukuntu twasubira ku ishuri ariko cyarakemura Mhm. Ye, babibafashijemo Mhm. ntiwabura no kumushimira ariko
Eh, ntiwabura no kumushimira
eh, turamushimira cyane yatubereye umubyeyi
Ye. Re- Eh, ok urakoze rero rwose reka nkureke niba keretse niba hari akandi kajambo wifuza kubwira abakunzi b'ijwi rya amerika nk'inama muri rusange waba nta kibazo murakoze urakoze cyane fiyete Ye, madame odette uyu mwana mwamubwira iki atubwiye ibyo yanyuzemo sinzi mushobora no kuba mwaragize n'amahirwe yo kubonana nabo ari muri gurupe cyangwa se ku giti cye mwamubwira iki cyangwa n'abandi mwabwira iki muri rusange Eh, aba bana twagiye tuganira cyane cyane muri rusange ariko bakabaza n'ibibazo ndetse iyo tubaganiza ntibanatinya kutubwira ababateye inda Eh, kuko twabasobanuriye ko ari uburenganzira bwabo cyane cyane ari uburenganzira bw'umwana kugira ngo azamenye se kuko umwana uvutse akabona afite nyina gusa ntiyigere amenya se wamubyaye bimubera ikibazo gikomeye ubuzima bwe bwose iyo rero abo bakobwa babihishe murumva biba bibaye n'ikibazo kuri wa mwana Eh, namubwira rero ko eh, agomba gukomeza akihangana akamenya yuko ibyo yagiye acamo byose n'abandi benshi babicamo koko ibyo kumva ari igicibwa eh, kuba bari baracikirije amashuri ho murumva twagerageje kubikemura uko dushoboye eh, twabakoreye icyo kigo cy'ishuri kibigisha kudoda ariko abe- abandi tukabakangurira gusubira mu ishuri risanzwe kugira ngo bakomeze bige bazagere eh, ku byo bashoboraga kugeraho batanabyariye iwabo Eh, ariko eh, nasaba abana b'abakobwa rwose abonye icyo cyago kimugwiririye cyo kuba asamye imburagihe akwiye guhita abibwira ababyeyi be kuko i- n'icyo ababyeyi barakarira cyane ni uko ajya kubona akabona umwana inda irakuze cyangwa se arabyaye atari yaranabikurikiranye ngo abimenye n'aho umwana yaba aba mu rugo akenshi arayihisha Ubwo- umwana w'umukobwa akenshi bahisha ko batwite Mhm.
ababyeyi babo bakabibona byararenze igihe ubwo ni ukuvuga ko Kandi atanakurikiranwa n'abaganga ntiyivuza ntabwo ajya ku- gupimisha inda
reka da ntabwo bipimisha rwose abenshi ni abatipimisha n'uwipimisha akaba yakwipimisha yihishe kereka iyo ababyeyi be babimenya ari ababyeyi beza bakaba bamujyana kwa muganga kumupimisha ariko abenshi usanga abyara atarigeze agera no kwa muganga kandi ikindi nababwira ni uko no mu rwanda eh, mu itegeko rya kode penali harimo ingingo nuko ntazirege ngo zibabwire neza izo ari zo ariko ibiri- ibikubiyemo ni uko eh, umwana eh, utewe inda ah, afashwe ku ngufu eh, ash- afite n'uburenganzira bw'uko abaganga bayimukuramo icyo rero benshi ntibaba banakizi bagira ngo eh, birabujijwe yego birabujijwe gukuramo inda ni ku itegeko rivuga ariko uwafashwe ku ngufu afite uburenganzira yemejwe n'abaganga ko ya- yayikuramo ipfa kuba itarageza ku byumweru ngira ngo eh, ni ibyumweru cumi na bibiri Mm, ubwo bagenda Eh, bakareba iryo ikindi- tegeko Eh, ndumva ari byo biri mu itegeko kereka niba rihindutse vuba ndaheruka kurisoma Mhm.
Ah, eh, mu itegeko rwose biremewe ndetse n'umwana utewe inda n'um- na se na- erega na ba se ba- barabafata bakabatera inda Eh, utewe inda na se na se wabo na nyirarume ibyo byitwa incesti mbese ni bya bindi bya kirazira uwo mwana ubi- ubikorewe afite uburenganzira bwo gukuramo bwo gukuzamo yanda noneho hari n'imyaka eh, eh, umuntu ashobora gutwita atarageraho eh, ngira ngo ni imyaka cumi n'ine eh, umwana utewe inda ari munsi y'imyaka cumi n'ine nawe afite uburenganzira bwo kujya kwa muganga ababyeyi bakamujyana kwa muganga ababyeyi nibo icyo gihe babisinyira bakabyemera iyo nda bakayimukuramo kandi eh, ntibibe byagira inkurikizi kuko iyo nda iba ishobora guhitana uwo mwana bakiri muto cyane aribwo eh, umubiri we ugikura rwose utangiye eh, gukura kugira ngo eh, ube wazakira inda icyo gihe rero iyo bibaye iyo myaka itaragera eh, inda iba ishobora kuvanwamo igihe cyose inda ig- bigaragara ko ishobora guhitana uyitwaye itarageza ku byumweru cumi na bibiri iba ishobora kuvanwamo Eh, ibyo biri mu itegeko ry'u rwanda biremewe yego ibyo yaba rero n'aba a- abana bikorerwa babimenyaga bakwihutira kujya kwa muganga koko kugira ngo banabafashe Eh, twizere ko ubwo butumwa bazaba- abadukurikiye bazabutanga hanyuma abana ntibakajya bihererana ibibazo byababayeho Ye, munyemere noneho dusubire ku murongo wa telefone twakire na nana eme fafa uranyumva
yego ndabumva cyane yego urahagana he
Mm, ndi mu burundi neza na neza mu gisagara cya bujumbura Mhm. ikibazo cyangwa igitekerezo Eh, je nagomba mbaze uwo mutumire Eh, sawa Eh, kenshi barakunda kuvuga yuko eh, kumbura aba bantu baba byashikiye ugasanga batwaye izimbanyi mu buryo batari biteze dukoreshe u- iryo kivuga ati mu buryo batari biteze bari majambo mu gihe kitaragera kitazwi n'amategeko kenshi by'ukuri biragaragara yuko umuntu iyo bishitse akayitwara muri buno buryo ni ngombwa a- agira ubwoba yumve yuko eh, yakoze ibidakubwa kubera ko mu mico mu buryo bw'ejo kengari burundi hariho eh, uko abantu tuzi neza na neza uburyo imbanyi zitwawemo ucu- ucuba umuntu wakoze ibidakorwa mu miryango none wumva byagenda gute ko ayo mategeko eh, benshi baba batanayazi amatuzi kuri izo mbanyi zitwarwa mu buryo bwinshi hariho by'ukuri ko yabivuze ababa bafashwe ku ngufu hariho n'abandi eh, biba byazananye murabizi ko gukura k'umuntu aca mu biringo bitandukanye eh, bifata nk'akarorero uri umuntu w'umuyabaga wiyumvamo ko bi- ari ngombwa kuba ndera uwo muzo eh, kubakana nk'akarorero ugasanga mwaciye mujya muri ibyo bindi byo kuvuza ibitsina za ndamutiyumvira zigaca zijyamo aba rero ubuzi ko muri sosiyete ari ngombwa babyakire nabi kandi n'ubuzi ingene baza kubyakira hari n'abavuga bati turamwangaza by'ukuri rero kugira ubwoba birumvikana ariko rero nagomba mbaze gushika iyo umuntu bamuturutse nko mu muryango murumva ko biri bafashwa ko yakoze ikosa rihesha urufasoni ruke umuryango nawe nyine ubwiwe akitura nk'ubutungane akavuga ati igihe bariko bafata nabi mu rugo cyangwa se muri sosiyete habaye kandi twumva ko aba yakoze ikosa we nyine ubwiwe ikibazo cyanje n'icyo murakoze
ikosa madame nyiramirimo uyu muntu aravuga ati umuntu arabyiyumvamo ko yakoze ikosa hakaba n'ubwo waba atazi amategeko cyangwa se akirinda no kujya gushaka ubutabera atinya nyine iri ni ikosa gutwara inda ni ikosa rishobora guhanwa n'amategeko mwabwira iki uyu muvandimwe n'iki cyakorwa aravuga ati hari abatazi amategeko hari no gutinya kuba banayitabaza
iyo umukobwa atwaye inda agira ngo koko ari mu cyaha ariko si icyaha gihanwa n'itegeko kuko yabikoze yenda yabikoze yishimisha ariko kandi ashobora no kuba yatwaye inda kuko yafashwe murumva rero nyir'icyaha nta n'ubwo ari wa wundi wafashwe ni uwamufashe uwamufashe ku ngufu birumvikana rero ko we ubundi nta n'icyaha rwose aba arimo ariko iyo umwana w'umukobwa abyiruka ubundi ndetse n'uw'umuhungu baba bagomba kwigishwa aba mbere babigisha ni ababyeyi bababyaye bakabigisha ko umwana agomba kwitwara atya akirinda akirinda ibimushuka cyane cyane iyo amaze kugera mu gihe cy'ingimbi bita doresanse mu gifaransa agomba kumenya yuko umubiri we uhinduka akiyumva kandi aba afite ibyiyumviro bimukurura ashaka ikindi gitsina icyo gihe rero ababyeyi n'abandi barezi abamwigisha noneho kuko icyo gihe aba ari mu gihe cy'amashuri mu gihe atangira ubugimbi nabo baba bagomba gushyiraho akabo bakabasobanurira bakabyigisha bakamubwira uburyo azajya yiyumva kandi ko akwiye kugendera kure ikindi gitsina kuko bishobora kumugiriraho noneho ingaruka mbi cyane hari ubwo rero ari ababyeyi barangara ntibabyigisha abana babo hari ubwo abarezi abarimu barangara icyo gihe icyaha murumva ntabwo kiri kuri wa mwana w'umukobwa watwise ndetse banamubeshye abenshi baba bababwiye ngo nubikora bwa mbere ntabwo uri busame ngo umuntu asama abikoze nk'ubwa gatatu cyangwa ubwa gatanu wa wundi umubeshya aba agira ngo nyine azabanze yikomereze inshuro nyinshi bahura amubwira ati wa mubare nturagera ubu igihe cyo gutwita ntikiragera umukobwa akabyumva atyo akagira ngo nibyo kandi nyamara atwita ashobora gutwita n'ubwa mbere rwose ubwa mbere abonanye n'umugabo yewe hari n'uwo nzi watwise agifite ka gahu bita imeni ni ukuvuga ngo akiri byerije n'uwo bahuje ibitsina atigeze yinjiza ngo amwangize yangiza ako kaba gakingirije mu nzira ya nyababyeyi ni ibintu rero bibaho ko rwose umukobwa ashobora kubikora bwa mbere yenda bitanageze kure cyane ariko akaba yahita asama ababeshya bababeshya kubera yuko wa mukobwa atigeze ajijurwa muri ibyo ngo abimenye ntabwo rero aba afite icyaha rwose iyo atwise abana b'abakobwa bakwiye kubimenya ni icyago aba yigwiriyemo ariko iyo bibaye aba agomba kubyakira ahubwo we akamenya uko akwiye kubyifatamo kwa kundi nababwiye ko kujya kwa muganga yego birinde rero ababashuka bababwira n'ibintu bitari byo ku murongo wa telefone dufite na serire umuvunyi serire uraho neza
muraho muraho yego yego ufite ikibazo cyangwa igitekerezo mfite ikibazo mfite n'igitekerezo ndahera ku gitekerezo hanyuma ngarukiriza ku kibazo igitekerezo mfite ah, ndaba- mbere na mbere ndabanza nshime dogiteri odette uriya ni umubyeyi nkunda cyane no kuba bari abana barabashije gusubizwa mu ishuri baraba- baba barabashije gusamindo zitateganyijwe nawe yabigizemo uruhare turamushimira cyane ariko eh, hari ahantu nanone mu- mu muvuga aho ababyeyi nyine batakira neza aba bana ariko kandi nanone ababyeyi ntabwo babatera ibuye kuko buriya hari umwana umubyeyi agira inama eh, umwana ukamugira inama umwana ukamuhana umwana ukamukurikirana ukamugira inama mu buryo bwose bushoboka ariko umwana akanga kunanira kuko iriya myaka y'ubwadoresanse ni imyaka ibiruhanyije cyane rimwe na rimwe umwana akagutuka umwana akajya arara amajoro joro ugasanga ni ibintu biba bitorohera umubyeyi ugasanga na- yaramuka asamye umubyeyi ntabyumve pe ubwo akumva yanamuca mu muryango uba usanga atari uruhare rw'umubyeyi cyane ahubwo ari agahinda batewe n'uko umwana aba ataramwumviye kimwe n'uko umubyeyi aha umwana minerevare akajya gusohoka kugira ngo yishyure ku ishuri kugira ngo yige akirirwa yagiye gusura abahungu mu mageto uba usanga ari ibintu nanone bidashimisha ababyeyi ariko nanone utashimira ababyeyi uwo mwanzuro baba bafashe wo guhana ababyeyi wo guhana abana muri iyi minsi baba barimo nyine itaboroheye y'ubwo buzima Eh, mba mbona rero ababyeyi ba- mbere na mbere bakwiye kuba baganiriza abana babo eh, bakabaganiriza ku buzima bw'imyororokere ntabwo ari ibishegu nk'uko bo baba babivuga si ngombwa ko wavuga ibintu amazina yabyo ntabwo ari ngombwa ariko ufite uburyo ki ushobora kuba wabivuga mu marenga ukamusobanura rwose umwana akaba yabyumva Eh, ikindi ni ni- ni- ni kuriya gusama kw'abana hari umwana umuhish- uhishira uwamuteye inda icyo gihe im- kumuhishira aba yaramushyizeho eh, iterabwoba nubivuga nzakwica ibyo bijya bibaho bikaba byaho rwose umwana akabaho at- ntumenye umubyeyi ntumenye umuntu wamuteye inda umwana akazakura utazi uwamuteye inda icyo gihe rero hari igihe ubu baramuteye inda aba ari se ubu baramuteye inda aba ari umuntu wo mu muryango hafi aho ngaho ngo na musaza we bijya bishoboka ko ibyo ngibyo bijya bibaho urumva aba ari ibintu by'amahano rero kujya kuvuga ngo ni se wamuteye inda musaza we ni nyirarume ni ni se wabo akenshi akunda kuba yabihisha rwose akazaba aho ngaho ikindi hari ndi ndi buba- nshaka- ikibazo nshaka kubaza dogiteri ese iyo ari umwana eh, ukinjira mu bugimbi eh, a- a- a- akigira imyaka nyine yo gutangira kwirotera kuko ndatekereza uba utariroteraho sinzi ko yabasha gutera inda icyo gihe amategeko abi- abivugaho iki ese uwo mwana kabona akiri muto imyaka cumi n'ibiri cumi n'itatu kimwe kimwe n'uko wenda biterwa no kuba yarabayeho na- n'imyaka icumi n'ibiri biba byanashoboka icyo gihe amategeko abivugaho iki ikindi eh, uwo mwana eh, iki- ikijyanye no kubyara hari ababa baba bari muri iyo myaka ari batoya bakabasha kwibyaza benshi njyewe njya bimenya njya mbona baribyaje bagiye bibyaza nyamara ugasanga umuntu wo mu myaka eh, wemerewe kuba yabyara guhera muri makumyabiri kuzamura ukumva ngo warabagwa icyo gihe ho biba biterwa n'iki biterwa n'iki nagira ngo ibyo ngibyo muze kuba mwabisubiza murakoze cyane Eh, urakoze siriro Eh, ubwo mu kanya dogiteri odeta aragusubiza reka ariko mbanze gatoya mbere y'uko agusubiza twakire umwe mu bana bagize nabo nawe ikibazo cyo ku- kubyara akiri muto clementine uranyumva clementine turi kumwe
yego ndakumva neza Eh, wiriwe neza
yego yego Eh, turimo kuvuga rero ibibazo by'abana baterwa inda bakiri batoya icyo kibazo urakizi Ye- ni iki wakitubwiraho u- ukurikije ibyo wanyuzemo muri makeya
njyewe ikibazo nahuye nacyo nari ndi umwana mbyara ntateganyije mfite imyaka cumi n'itandatu uwo mwana wanjye amaze kugira imyaka ibiri ubuzima niyakiyemo nisanzemo ni uko ababyeyi baguheza mu rugo ukaba nk'igicibwa mu muryango wumva ntacyo uri cyo mbese
Ye. hanyuma waje ku- kubyakira gute byakugendekeye gute kugira ngo ubashe kugera aho ugeze ubu ngubu
ngiye kugira ngo eze aho ngeze uko ubuzima numvaga kwiyakira ntabishoboye ni uko numvise umushinga wo muri berwa kinunu uri gufasha abana b'abakobwa babyaye bari batashize imyaka uwo mushinga rero waramfashije uranyakira mbahona n'abandi bana turasabana nkajya numva nanjye ndi kwiyakira kuko kuvuga numvaga ntavuga ipfunwe ryari ryaranyije ariko ubu ngubu aho nagiye mu mushinga berwa kinini yateguye nanjye ubu rwose pe mfite ubwisanzure nariyakiye ngeraho abandi bari nkaganira ngaseka ariko guseka byari byaranze ni byiza nizeye ko uzajya uganiriza n'abandi n'uzahura n'ikibazo nawe uzamuganiriza ukamubwira uko agomba uko ashobora kwifata
yego
ye reka ngushimire rero clementine kuri iyo kuri ubwo buhamya udusangije urakoze cyane
yego murakoze ku murongo wa telefone bambwiye ko dufite na zaninka nawe wahuye n'icyo kibazo zaninka uranyumva
yego ndakumva
umeze ute wowe
ubu mu buzima busanzwe meze neza nta kibazo
nuko hanyuma se ibyo guterwa inda ukiri mutoya ukabyara ukiri mutoya wowe byakugizeho izihe ngaruka
byangizeho ingaruka zo gutangira inshingano zo kurera kandi nanjye bikeneye kurerwa binjiramo ingaruka zo gucikiriza amashuri mbega ejo hazaza hanjye hasubira inyuma none ubu ugeze he urabibona imbere hawe urahabona gute
kuva nakwinjira muri werwa kintu bikamfasha kwiga umwuga w'ubudozi muri make ubuzima bwanjye bwarahindutse uko nari mbayeho mbere nashoboraga no kubura n'amavuta yo gusiga umwana ariko ubu ngubu ntabwo nayabura ayo nakwitwika kugura yose nayabona kubera werwa kinoni
nizere ko nta n'uwagushuka kugira ngo agutere iyindi nda
oya ntabwo byashoboka kuko ubu ngubu nanjye bafite ayandi mafaranga
akenshi babasukisha amafaranga
nashaka gusukisha amafaranga kugira ati ngwino akugurire ariko ubu ngubu nta kintu yambwira ngo niza ngurire wenda bize kuvamo izo ntandaro zo gukora bishoboke kandi nanjye nabasha kukigurira kuko imitego wenda abagabo baba batega abakobwa urabona nk'iyo kugira ngo inanguruye no akugure ntakubwira ko aragukorera ibyo mushobora kwicarana utazi ko ibyo biryo biri bube ugasanga wisanze muri iyo mibonano mpuzabitsina idakingiye mu bintu bitateguye ariko tuzi ko mba nifite ayandi mafaranga ntabwo yambwira ngo nza nguye kuko nta kintu yaba agiye kungurira ubwanjye ntari bwibashije kwibonera mu budozi mba nakoze nawe rwose mukomereza aho ngaho urakoze cyane padiri nagira ngo noneho nawe tuguhe ijambo mbere y'uko dogiteri odeta asubiza cya kibazo ni mutubwire iyo mwumvise nk'abo bana mwafashije bavuga urwego bamaze kugeraho mubyakira mute murabibona gute iyo urebye urwego aba bana bavuyeho ukareba n'aho bageze twumva ari ibintu bishimishije cyane ku buryo biduha icyizere cy'ejo hazaza haba kuri bo ndetse no ku bana babo kuko burya iyo ufashije umubyeyi uba ufashije n'umwana we bituma abasha kurera umwana we neza akabasha kumujyana mu ishuri bityo ejo hazaza he n'aho umwana we ndetse n'aho umuryango w'igihugu muri rusange ugasanga birarushaho kugenda neza kandi tunashimira ababigiramo uruhare cyane cyane nyiramirimo duta umutumirwa w'uyu munsi kuko adasinzira na rimwe burya ahora dutekereza akadushakira abaterankunga kugira ngo tubashe gufasha abo bana kugira ubuzima bw'ejo hazaza reka ngushimire cyane rwose padiri teofile hakizimana mwakoze cyane kugira uruhare muri kiganiro reka noneho duhe umwanya madame odete nyiramirimo kuri cya kibazo umuvandimwe seriro muvunyi yabajije turimo tugenda tugana ku musozo dogiteri murakoze murakoze cyane jeni ndabanza gushimira cyane ariko abo bana b'abakobwa clementine na zaninka batanze navuga ubuhamya na fiyete uburyo bari bamerewe Eh, rwose kandi nashimishijwe n'uko ubu bameze neza kuko nkibonana n'abana b'abakobwa bwa mbere eh, aho kuri paruwase abo nahamagaje bwa mbere bakaza tukagirana inama bose barariraga nta n'umwe wasekaga niyo wagerageza kumusetsa yarariraga n'umwana w'akarira ariko ubu n'abana barakina na ba nyina bagaseka iyo mbasuye buri gihe mvayo nishimye Eh, ndagira ngo rero nsubize siriro Eh, siriro rwose nanjye ndagushimiye cyane banavuze ko nkunda nu- nuko nuko nubwo numvise ngewe ntakuzi ariko wakoze eh, kunshimira Eh, yavuze ibintu rwose eh, bikomeye uburyo umwana eh, ashobora kukunanira nyaho wamuhana n'uko wagira ute wa- ukamuha minerivare akajya eh, mu kabari cyangwa guhura n'abahungu ibyo nabyo birashoboka ariko ngewe sinkunda gutera abana ibuye Eh, mba ntekereza yuko iyo umwana akora ibyo hari aho twe nk'ababyeyi tuba twararangaye cyangwa twarateshutwe ntitumuzamure neza tumu- tumuyobora tumugira inama burya iyo uyoboye eh, ku- iyo uri umuyobozi mwiza iyo uri umubyeyi mwiza n'umwana agenda akurikira imana- inama umugira Eh, abana rero bose iyo bageze mu bwangavu baba bakwiye kuganizwa cyane kurushaho kurusha uko banaganizwaga mbere bataragera muri icyo cyiciro kuko baba bafite izo risike nyinshi zo kuba bahura n'ibyo bishuko hari ababyeyi benshi rero batinya kubiganiriza abana koko bagatinya ugasanga bayoberwa n'uko babivuga hari abo najyaga nganiza ari ababyeyi nkababwira nuba abana mujye mubigisha ko bakwiye kwifata ariko munabasobanurire ko niba ananiwe kwifata hari n'uburyo ashobora gukoresha eh, bwo kugira ngo atandura indwara icya mbere kuko eh, murumva Yenge.
nubwo twavuze cyane ibijyanye no gutwita ariko hari no kwandura sida hari no Yego.
kwandura izindi ndwara z'imibonano Yenda kombo- mpuzabitsina Eh, kombo ni ikiganiro tuzongera kugikora n'ikindi gihe ndabona amasaha isaha irageze reka mbashimire cyane madame nyiramirimo nshimire na padiri namwe mwese abo twari kumwe n'abagize uruhare mwakoze cyane
Yeah, yeah. You are my African queen. Ooh, Lord. Ooh, Lord. Mm. Just like the sun, light up the earth. You light up my life. Mm. The only one I ever see with a smile so bright. Hey. And just yesterday, you came around my way. You changed my horse in way with your astonishing beauty. Oh, you could not make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I never been yet. You make my heart go ting a ling a ling. Oh, I, you are my African queen, the girl of my dreams, and you remind me of a thing, and that is the African beauty. Yeah, yeah, yeah. Ooh, you are my African queen. Oh, Lord, ooh, Lord. Mm. Out of a million, you stand as one, the outstanding one. Mm. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no other can cannot take your place. It cannot take your space. That is a fact I cannot erase. And no, you are the one that makes me smile. Make me float like a boat upon the Nile. Girl, you are my African queen. The girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go ting a ling a ling. Yeah, you are my African queen.